tse o reditse motsweding fm konka bokamoso uh, doctor dumela re go amogetse mo motsweding fm dumela mma re teng le bakgetsi ba motsweding fm eh, doc re go amogetse re a leboga <laughs> kwa tshimologong fela o ka re tlhalosetsa ka botlalo gore botlhokwa le tiro ya di-kidney mo mmeleng wa rona ke ke keng o ke leboga gape nna um eh, diphilo di-kidney kana ke diphilo ga kere ee, ee. jaanong diphilo tse ke ke tla re ke tla re ke ditseng jaanong ke ditho tse pedi tse re di fitlhelang mo mebeleng ya rona fela um mo matlhakoreng a a spine sa rona ka fa morago ka fa and then di ka fa tlase ga fa um ha di dikgopo tsa mo di felelang mo teng yaanong dithonyana tse tse pedi tse ga di lekanyediwa di lekana ga o ka motho o mole mongwe fela ka lebelela face ya gagwe mm. a tsa letsogo la a dira face mm. ke size ya diphilo tsa gagwe and then ka mo e nngwe ka mo right e nngwe ka mo left mm, mm. yaanong dithuloyana ke se di tsela fa fatshe di tsela ko tlase mme di botlhokwa thata ka gore ga o sena tsone go tshele ga bore mm. tiro ya tsona ke gore e e thuse gore re ntshe metsi mo mebeleng ya rona ka pelelo ya motlhapologo yaanong motlhapologo kana ga o tswa ga o tswe e le motlhapologo fela motlhapologo ke di masaledi a dilo tseno gore mmele ga fitlhele o di batla yaanong dilo tse di tshwanetse di ntshe mo mmeleng gore di tswe di tswa ka metsi di tswa di le dissolved mo metsing and then ga di tswa re be re re ke motlhapologo kapa ona moroto yaanong mm. mmereko wa diphiloge go raya gore o tla o lekalekanya kapa o regulator metsi mo mmeleng ga o le le metsi a mantsi motlhapologo e tlo nna o montsi ga o sa nwe metsi motlhapologo e nna o monyenyane mm, mm-hmm. ke eo ya go regulata metsi mo mebeleng ya rona e nngwe gape ya ditiro tse di dirwang ke ditleliniki kapa tsona diphilo tsa rona ke go laola um kgatelelo ya madi blood pressure madi a rona ke ra gore um blood pressure ya rona e ikagile mo um boleng kapa the amount ya metsi a le mo mmeleng wa rona and then so dithonyana tse tse re buang ka tsone tse dikilo ka ha metsi a le mantsi mo mmeleng di a ntsha di dira gore blood pressure la e fokotsege and then ga metsi e le a mannye mo mmeleng wa rona ga ya ntshe gore blood pressure ya rona e be e dile e le mo

Mm-hmm. then e nngwe gape e nne gape gore marapo a rona a nne a tiile ka go berekisela le di-hormone tse dingwe tse di leng teng mo mmeleng wa rona eh, tla kgona go bona gape gore mmele gape mm, mm, ke tla kgona go lemo gore thilonyana tse tsa rona tse di dira mmereko o motona mhm ka bokhutswane fela eh ga di na le mathata motho o lemoga jang o lemoga jang gore eh, eh di a imelwa kgosa go ile fela jalo ka tsone la ntlha metsi a la rona la re gatse motlhapologo ga o and then ka nako nngwe o tswa le o montsi thata ga kere yaanong e ka ba motlhapologo o montsi kapa o monnye ga e le o monnye gore tla bona ka kgatelo ya madi e ya ko godimo mm. la bobedi di-red blood cells tsa rona di a fologa di ya ko tlase motho a ba nna le senetseng gore ke anemia mm. and then ya boraro ke um o tlo tshwanelwa ke gore ka gore ga di bereke di-toxins tsela le di-waste tse di sa batlegang di a mo mmeleng e be motho yanong ga a bidiwa gote o na le rena fela gona gore di-kidney tsa gago ga di sa kgone di kgona e be ka sekgwa ba re ke renal failure mm, mm. a ntle le motlhapologo a gona le ka gongwe motho fa le o fitlhele a na le ditlhabi go le gongwe ka gongwe motlhapologo o fetola mmala kana o nkga yang yang a ke a go ka nna gone mangwe a matshwao a gore he eh, di-kidney tsa gago di a eh, go na le sengwe se se phoso ka tsone motlhapologo wa motho ga wa tshwanela go nkga mm. the moment motlhapologo tshwanang o simololang go nkga ga go a siama and ka nako e motlhapologo ebile o fetola mmala mm. eh mmala a nna o kere o nna o kare o mashiana ga o mm. ntse jalo ra itse gore motho o na le infection ka nako e nngwe mo motlhapolong go nna le madinyana le one ke e nngwe ya dikao tsa infection and then ke motlhapolo o mme le ona motho o simolola go ruruga ba bangwe ka ke rile dikilo tse tsa rona di regulator metsi mm. yaanong ka gore ga o sa kgone wa ntsha ao yaanong a nna mo mmeleng motho o simolola go ruruga mo mmeleng and then engwe gape motho o nna o a sa kgona a tlhola dira ditiro tse nna kgona go di dira o tsamaya sebakanyana sa go toga ka go baka la gore madi a ko tlase ke motho a nang le aneng o mm, mm. Oh, o motlhapologo ga wa tshwanela go nkga ga wa tshwanela go nkga mma ba gaetsho la utlwa kere wa wa tshwanela go nkga o tswe o le sekono o ile o ielonyana mara pila-pila ga o nwa metsi sentle o tla kry ebile o le sekono o ka re ke metsi a kere ke one o siameng motlhapologo o tshwanetseng o tse mo mmeleng wa motho wa itekanetseng ga ke itse doctor a gona le malwetse mangwe a ka feleletsang a le mo go rona a ka feleletsang a dira gore diphilo tsa rona di feleletse di le ka fa tlase kgatelelo kana di tsa tlhola di dira gotlhelele emma a mantsi tata mm, mm-hmm. bo bongwe ba ntlhantlha bo e leng gore re kgona go bo thibela ke mmele o mogolo obesity mmele o mogolo o imetsa diphilo diphilo di be di thoma go makala and then ga motho a na le mmele o mogolo gape um o na le risk ya go nna le bolwetse ba sukiri sukiri le yona e ja diphilo tsa rona e nngwe gape e tsamaisana le mmele o motona le sukiri ke kgatelelo e ke godimo ya madi high blood pressure le tsone tsone tseo ka boraro ba tsone ke di-number one tse e leng gore gone jaanong di dira gore dikilo tsa rona di utlwe botlhoko thata tse mm. dingwe ke di-infections mm. boletse ka motlhapologo o tswang go na le madi ka nako nngwe o tse o ka ronna mashinyana o sotlepetse ke ga motho a na le infection gore go na le boladinyana bo o tswang ka fale mm. di-infection tsona di dira gore

yaanong mm-hmm. doctor ga motho e ka tswa e le ngwana um a sa bue ka tswa e le mogodi ko lapeng a sa bue gore motlhapologo o ntse jaana kana a sa bue matsadi otlhe a fitlhelela mo mmeleng ka bokhutswane fela motho ga a ka dula ka matshwao a a otlhe a bontsha gore diphilo tse di na le mathata motho o o mo kotsing e kanang kang yo bothata o bolo ke gore wa itse gone yana batho ba bantsi ba nna le bolwetse ke chronically re ka gopola gore di mm, malwetse a diphilo ka mm-hmm. sekgowa re na le a re bitsang gore ke acute a leng gore a bonala ka pele mm-hmm. and then le chronic yaanong ga o a bonalang ka pele a sa alasege a tlo fetela e le a le chronic e be re na le bothata ba gore yaanong motho o tshwanetse yaanong a a le se ka tsala si e thata e sa grieving e le very difficult go ikhumana e re ditse gore ke go dialysis si yalo go mm. transplantation mm. ya nung se se kholo se re tsontse re se dire gore a ere mola go tsala acute go tsala e le motho a ipona ka pele a tabogele go ga nnese go hangaka ba tlhatlhobe ba alafe pele re setsela mola bothata bo teng ga a na le sukiri a tlhokomele gore sukiri ya gagwe e nna e laolegile ga na le high blood e nne e laolegile ga na le mmele o mogolo gona a iteke gore mmele ola o boele ka go ja dijo tse di tshwanetseng le go nwa metsi le go ikatisa Mm. exercise mm, mm, doctor re lebogile thata mo nakong e e tlang re tlile go bitsa re tlile go fa baretsi rona re tlile go dumedisa fela be re neela baretsi tšhono ya gore ba go botse dipotso akere ke ba emetse mma ke a leboga re lebogile thata <laughs> eh, tlhola sentle doc ke doctor boitumelo mashetišo reng re buisana le ene mo tsatsi la gompieno ke solofela gore o itsetse go le gontsi le ka mangwe a matshwao a leng teng a ka feletseng a dira fela jalo gore diphilo tsa gago um di feleletse di na le mathata di seka di feleletse di sa ya tlhola di dira sentle um eh, morutho wa tshwanela go nkga morutho wa motlhapologo ga wa tshwanela go nkga panna yaanong ke fetsa go utlwa e thuto ga e golelwe um ke fetsa go makalela yanong gore o na le gate go na le mo motlhapolo go o na le go tswa ke te mašinyana yana banna hmm ga go ntse yalo ka bokhutswane fela go raya gore go maswe tabogela ko ngakeng o seka re go tla siama o seka nna ko lapeng o bo ipompela metsi o nwa metsi a mantlintsi fela na ntse ore a o tla siama motlhapologo ke tlwaetse go tlhola go nna fela jaana ee eh, eh, ya ko ngakeng e ya ko tleliniking ya gago Seguimos en FM con Boca Mozo.